muracyumva radiyo ijwi ry'amerika mwongeye kwirirwa se muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda iyo ni iya radiyo inshuti ya bose na fm ijana na kane n'ibice bitatu nanone ni mu rwanda naho mu burundi ni fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
urukiko rwamaze kwemeza ko mu nyungu z'ubutabera mbarushimana agomba kunganirwa urumva ko rero twebwe ikintu tugomba gukora tugomba gukomeza tugakora inshingano zacu uyu ni metere twagira yezu christophe umwe mu bunganira mbarushimana emmanuel uregwa ibyaha bya jenoside mu rukiko rukuru rw'u rwanda ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari naho ahandi mu mahanga perezida obama wa leta zunze ubumwe za amerika yagiye gusura umusigiti bwa mbere mu gihugu cye nk'uko rumaze kubibabwira uyu munsi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yagiye gusura umusigiti bwa mbere na mbere muri iyi myaka irindwi amaze ari ku butegetsi umuvugizi we josh ernest yabisobanuye avuga ko ari ikimenyetso gikomeye cyo kwereka abayisilamu bo muri leta zunze ubumwe za amerika ko perezida wabo afite ubushake bukomeye bwo kurengera uburenganzira bwabo bwo gusenga imana uko bikurikije kose umuco n'umurage w'idini ryabo usibye mu gihugu cye perezida obama yari yarasuye imisigiti mu mahanga gusura uyu musigiti mu gihugu cye bije mu gihe umwe mu bashaka kuzamusimbura ku butegetsi umwaka utaha witwa donald trump asaba ko leta zunze ubumwe za amerika ikumira abayisilamu bashaka kuyihungiramo ariko perezida obama we yateye utwatsi ibyo bintu abyamaganira kure avuga ko leta zunze ubumwe za amerika izakomeza kwakira impunzi z'abayisilamu ibihumbi n'ibihumbi uruzinduko rwe rero ni uburyo bwo guhumuriza n'abayisilamu bari imbere mu gihugu nk'uko umuvugizi we yabivuze muri zimbabwe urukiko rurengera itegeko nshinga rwasheshe itegeko rirebana no gusebanya mu itangazamakuru umushinjacyaha mukuru w'igihugu niwe wajyanye iki kirego mu rukiko avuga ko nta mwanya bene iri tegeko rifite muri demokarasi abacamanza bamukurikiye bose rero bemeza ko riseswa nawe umushinjacyaha yajyanye iki kirego ahereye ku cyo yagejejweho n'umuryango w'abanyamakuru witwa media institute of southern africa uvuga ko iri tegeko ryari rinyuranije n'amahame y'ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'uko bwanditse mu itegeko nshinga rya zimbabwe zimbabwe ni kimwe mu bihugu bya afurika umwuga w'itangazamakuru ufitemo ingorane zikomeye cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri abanyamakuru amagana n'amagana batawe muri yombi barafungwa abandi batabarika nabo bafashe inzira y'amahanga barahunga umuyobozi w'inyeshyamba zo muri sudani y'epfo Riek Machar yagiye mu ruzinduko uyu munsi i Cairo gusaba perezida wa misiri abel Fattah el sisi inkunga yo gushyira mu bikorwa amasezerano agamije kurangiza intambara yo muri sudani y'epfo kimwe mu byo ayo masezerano ateganya byananiranye harimo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho impande zose impande zose zihuriyeho ni ukuvuga rero leta ya perezida Salva Kiir n'inyeshyamba za Riek Machar wigeze kuba visi perezida we Ezekiel Lol Gatwok ushinzwe ububanyi n'amahanga mu mutwe w'inyeshyamba za Riek Machar asobanura impamvu bitabaje perezida sisi ati ni ukubera ko misiri ifitanye umubano umaze imyaka n'utwaka na sudani y'epfo misiri yafatanije n'ubwongereza mu gukoroniza sudani y'epfo kandi abategetsi benshi ba sudani y'epfo y'iki gihe sudani y'epfo yigenga bize mu misiri ibiganiro by'amahoro muri siriya na n'ubu ntibirava mu gihirahiro i Geneve mu busuwisi intumwa za leta ya siriya n'iz'abatavuga rumwe nayo banze kuvugana n'umuhuza uhagarariye umuryango w'abibumbye Staffan de Mistura hagati aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko nta kizabuza ingabo zabo zirwanira mu kirere gukomeza kurasa ku mitwe y'iterabwoba muri siriya kugera itsinzwe burundu nk'uko yabyivugiye ubwe mu magambo ye muri iyo mitwe Lavrov yavuzemo ushamikiye kuri al qaida witwa jabat al nusra minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry we arasaba uburusiya guhagarika kurasa muri siriya yifuza ko hakwiye kubaho agahenge mu mirwano yose yo muri siriya kuko byaba amahirwe byaha amahirwe ibiganiro by'amahoro radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu makuru yo mu biyaga bigari mu rwanda abashinzwe umutekano bamaze guta muri yombi mu kanya gatoya gashize bamwe mu banyamakuru b'ishami ry'ikigo nation media group cyo muri kenya rikorera mu rwanda mugenzi wacu edi rwema amaze kuvugana mu kanya gato cyane gashize n'umwe mu banyamakuru b'iki kigo iri shami rero rikorera mu rwanda waruhari icyo gikorwa kiba uwo munyamakuru yitwa fulgence muhawe n'imana yasobanuriye edi rwema uko byagenze muri make uko byagenze mu masaha ya saa kumi n'imwe n'igice haza hano mu rwanda abantu bavuga ko baturutse mu nzego z'igipolisi cy'u rwanda bambaye gisivire bari kumwe n'umunyamategeko w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura rnc binjiye mu biro ibitangazamakuru africa ndetse na radiyo kfm bya national media bakoreramo bari bitwaje impapuro bavuga ko bashaka gusaka aho abanyamakuru babiri b'igitangazamakuru the east african bakorera mu banyamakuru babiri bavuga ko bashakaga basanze hari umunyamakuru umwe ariwe ivan mugisha uwo nguwo rero bamwambitse amapingu bamaze kumwambika amapingu bamushyira ku ruhande nyuma rero yo kwerekana icyo cyangwa cy'uko baje gusaka basabye yuko babereka aho yakoreraga iyo desitepu barayifata barayijyana bafata na desitepu y'undi munyamakuru batasanze ku kazi johnson kanamugire nayo barayifata byose barabijyana ubwo mu by'ukuri cyabayeho ni umwuka wabibye icyo umuntu yakwita ubwoba mu bakozi ba nation media group company yo muri kenya ariko saruzigazi ya nation media group ubwo muri icyo gihe rero ubwo ubu tuvugana ikiho n'iki ni uko uwo munyamakuru bamujyanye n'ibyo byangombwa n'ibyo bikoresho i mean desktop yakoreshaga byose na laptop ye byose babijyanye ese hari nk'icyo mwaba mukeka cyangwa se hari inkuru abo banyamakuru bashobora kuba barimo bakurikirana cyangwa se baranditse zishobora kuba intandaro y'iryo sakwa no kubafata ntabwo mu by'ukuri abo abo bantu bavuga ko bari mu nzego z'umutekano bageze bavuga ngo turabashaka kuri kubera impamvu y'inkuru banditse kuko bisa nkaho ntabwo basobanura turabashakira ikintu icyo ariko mu bitangazamakuru nk'uko ubizi abanyamakuru baba bakora inkuru zitandukanye twebwe rero nk'igitangazamakuru kfm ndetse na besita african twizera ko ibyo dukora ni ibintu bigendeye ku mategeko y'itangazamakuru ntabwo twavuga ko wenda hari inkuru yaba yarakoze mu buryo busa nkaho butujuje umwuga ugenga itangazamakuru kuko nation media group ni kampani isa nkaho ifite background nini mu itangazamakuru ku buryo n'abanyamakuru bayo mu by'ukuri bakora bagendera bagendera ku mahame agenga itangazamakuru haba mu rwanda ndetse no mu karere ndetse n'ibyo umuntu yakwiye kwandika ntabwo rero mu by'ukuri mu magambo ntabwo ntabwo tuzi ko hari inkuru yaba ifite ikibazo runaka abo banyamakuru baba baranditse fulgence muhawe n'imana umunyamakuru wa radiyo kfm mu rwanda turagushimiye cyane kano kanya uduhaye murakoze cyane rwema fulgence muhawe n'imana rero ni umunyamakuru w'ikigo nation media group cyo muri kenya ishami rikorera mu rwanda yavuganaga na edi rwema ku banyamakuru babo bamaze gutabwa muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano mu rwanda ndetse inzego z'umutekano nk'uko fulgence amaze kubivuga zafashe n'ibikoresho bimwe na bimwe by'aba banyamakuru ubu ngubu ndi kubabwira aya makuru turimo turashakisha polisi y'u rwanda kugira ngo igire icyo ibivugaho bagenzi banjye barimo bakurikirana iyi nkuru nibamubona rero polisi y'u rwanda turabibagezaho pariki ya repubulika y'u burundi yajuririye urubanza rw'abagerageje guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize yabitangarije abanyamakuru uyu munsi umunyamakuru wacu eloge wirikaneza yatwoherereje amajwi y'umuvugizi w'umushinjacyaha mukuru wa repubulika y'u burundi anyesi bangiricenge
urubanza re pe se mirongo umunani n'indwi rwaciwe na sentare ntahinyuzwa igisata cy'imanza z'ibyaha zitanguriyeho ubushikirizamanza ntibwarushimye ari nacyo gituma bwisunze ingingo y'amajana abiri na mirongo itandatu na kabiri agace ka mbere y'igitabo ritunganya ingena imanza z'ibyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa bwunguruje urwo rubanza maze ruhabwa inimero rpca amajana umunani na mirongo itanu n'icyenda naho biri uko kubera hariho abakironderwa n'ubushikirizamanza kuri ivyo vyaha byo kugomba gusenyura intwaro bafatanije n'abagize imigumuko idosiye re me pe je amajana atandatu na mirongo icenda n'indwi bis akarongo gakitse me a yagumye yuguriye muri parake kugira amatohoza abandanya
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu rero yari umuvugizi wa procureur general ni ukuvuga umushinjacyaha mukuru wa repubulika y'u Burundi agnes bangiricenge niwe rero umuvugizi yavugaga ko bajuririye urubanza rw'abashatse guhirika ubutegetsi mu burundi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize umushinjacyaha mukuru wa repubulika y'u Burundi muri iryo tangazo kandi aravuga ko akomeje gushakisha abandi bantu mirongo itatu na bane baregwa mu mugambi w'iyo kudeta yo mu kwa gatanu k'umwaka ushize akaba asaba ibihugu bahungiyemo kubata muri yombi no kubashyikiriza ubutungane bw'uburundi naho urubanza rwabaye parike rero yajuririye urukiko rw'ubujurire rw'igitega rwarusomye ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa mbere gushize bamwe mu bari muri urwo rubanza bakatiwe gufungwa burundu barimo general major cyril ndayirukiye wigeze kuba minisitiri w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'abandi bajenerali batatu ndabanezeze no Helmengilde Nimenya na Juvenal niyungiye ko batazira kiroho abandi basirikare n'abapolisi bakuru icyenda bahanishijwe gufungwa imyaka mirongo itatu hari n'abandi baciriwe ibihano byo gufungwa bitandukanye ndetse n'abagizwe abere nyuma y'aho polisi y'u rwanda irasiye imam mugemangango mohamed wari wungirije umuyobozi w'umusigiti wa kimironko i kigali mu rwanda leta zunze ubumwe za amerika irasaba guverinoma y'u rwanda gukora nketi ku rupfu rwe kuko yapfuye ari mu maboko ya polisi y'igihugu no kubahiriza uburenganzira bw'abantu bafunze mu rwego rw'iperereza rikorwa na polisi y'u rwanda ku bufatanye bushobora kuba bwari hagati ya imam mugemangango n'imitwe mpuzamahanga y'iterabwoba nk'uko polisi y'u rwanda rero ibivuga ibi bikubiye mu itangazo rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abunganira mbarushimana emmanuel mu rubanza aregwamo ibyaha bya jenoside basabye urukiko rukuru rw'igihugu igihe cy'amezi ane kugira ngo bikorere iperereza ryigenga bashakisha ibimenyetso byashinjura uwo baburanira erike bagira ubusa araduha inkuru irambuye inzitizi ku bakozi b'iperereza ryigenga niyo uruhande rwunganira bwana Emmanuel Mbarushimana uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside rwa rwagejeje ku rukiko ruravuga ko ubushinjacyaha bwafashe umwanya rwita ko uhagije wo gutegura ikirego cyabwo kandi ko hari ibimenyetso butagezeho yewe n'ubugenzacyaha ku batangabuhamya bashinjura uwo bunganira bazamuye inzitizi bavuga ko iby'iryo perereza ryigenga batabifitiye ububasha ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana jean bosco mutangana na mugenzi we madame charite wibabara bavuga ko ibyifuzo by'uruhande rw'iregura nta shingiro bifite ubushinjacyaha buvuga ko abashinzwe iperereza ryigenga nabo bateganijwe mu mategeko agenga imiburanishirize mu nkiko z'u rwanda bubwira urukiko ko abanyamategeko jean claude shoshi bizimana na christophe twagirayeza aribo bafite inshingano zo gukorera iperereza uwo bunganira ku byaha bya jenoside aburana umucamanza ukuriye inteko y'iburanisha bwana antoine muhima yanzuye ko inzitizi nta shingiro zifite yavuze ko abanyamategeko bunganira bwana Emmanuel Mbarushimana aribo bafite inshingano zo kumukorera iperereza n'umwanzuro urego yahise ajurira avuga ko ubangamiye bikomeye uburenganzira bwe bwo kwiregura iburanisha rya none ryagaragayemo Maître Christophe Twagirayeza umugenzi we Maître Jean Claude Shoshi Bizimana yavuze ko ubwibazo by'ihazabu ry'ibihumbi magana abiri mu mafaranga y'u Rwanda atarishyura ayo urukiko rwayamuciye azira gutinza nkana urubanza uku kujya gukora iperereza ku bimenyetso bishinjura bwana Emmanuel Mbarushimana birasaba ubushobozi ndetse n'igihe gihagije nk'uko Maître Christophe yabibwiye umucamanza nubwo atari yakabiganiriyeho na mugenzi we Maître Jean Claude Shoshi Bizimana Twagirayezu yabwiye urukiko agenekereje ko byibura bisaba amezi ane yo gukora iperereza bivuze ko urubanza rwakabaye ruhagaze naho ku kijyanye n'amafaranga azabafasha birabasaba kwandikira inzego zirimo minisiteri y'ubutabera ndetse n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko ku mwanya bifuza ubushinjacyaha buvuga ko buhereye ku gihe abunganizi baboneye dosiye y'urubanza bagombye kuba bagaragaza bimwe bateguye buravuga ko mu kirego cyabwo nta gishya kizaba kiyongeremo cyatuma aba banyamategeko bunganira mbarushimanda basaba guhabwa igihe cy'amezi ane y'iperereza umucamanza bwana antoine muhima yasabye ubushinjacyaha kuvuga bugenekereza igihe bwumva gikwiriye kuri iryo perereza ku bimenyetso bishinjura uruhande bahanganye bwavuze ko kibaye kirekire kitakarengeje amezi abiri uregwa yaburanye yicaye iruhande rw'ubwunganizi ateze amatwi ibisobanuro by'ubushinjacyaha mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa n'inkweto zisongoye z'ibihogo yifashe ku munwa atumbereye ubushinjacyaha ariko agacishamo akamwenyura gake ku bisobanuro byabwo yahise yaka ijambo abwira umucamanza ko ubusabe bw'abamwunganira ku iperereza bazakora ku birego ashinjwa ntaho ahuriye n'ibyo bavuga bitamureba asaba ko binandikwa bityo aba ni abanyamategeko bamwunganira atabemera bashyizweho mu nyungu z'ubutabera bazakora iki se igihe w'ubunganira yaramuka akomeje kugaragaza ko bamufasha atabashaka metre christophe twagirayezu umwe mu bamwunganira Na- aramutse atabyemeye twebwe twakora inshingano zacu nk'abanyamategeko umva twebwe twashyizweho n'urugaga kugira ngo twunganire mbarushimana urukiko rwamaze kwemeza ko mu nyungu z'ubutabera mbarushimana agomba kunganirwa urumva ko rero twebwe ikintu tugomba gukora tugomba gukomeza tugakora inshingano zacu ariko tugakomeza kugerageza mu byo dukora byose kuvugana n'uwo twunganira kandi turabikora igihe ntarengwa ku iperereza ry'abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa mbarushimana kizagenwa n'umucamanza ibindi bibazo mbarushimana yagaragaje ni ibyo kubona impapuro zo gutegura urubanza ndetse no kugira uburenganzira ku gikoresho gifotora impapuro fotokopiyeze hiyongereyeho n'inkoranyamagambo enye zo mu ndimi z'amahanga igifaransa n'icyongereza ubushinjacyaha buvuga ko impapuro na fotokopiyeze gereza afungiyemo ya nyarugenge yabimuhaye dikisiyoneri enye ngo si ngombwa emmanuel mbarushimana w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko ubushinjacyaha bw'u rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza birimo ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubushinjacyaha bumukekaho ko yakoreye mu cyahoze ari komine ndora hari muri perefegitura ya butare ubu ni mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo uyu yoherejwe n'igihugu cya denmark mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na kane kuburanira mu rwanda iburanisha ritahani ku itariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko bamwe mushobora kuba mubizi repubulika iharanira demokarasi ya kongo niyo ya mbere itsindiye kujya mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'afurika cy'umupira w'amaguru cy'abakinira iwabo imbere mu gihugu imaze gutsinda gineya kuri penaliti kuri stade amahoro i kigali umukino wari warangiye ikipe zombi zinganya igitego kimwe ku kindi turi kumwe na jean claude munyandinda wakurikiye uyu mukino jean claude we abantu bari bameze gute aho ngaho kuri stade ya- ya remera stade amahoro
Eh, birumvikana abantu bari bishimye cyane eh, cyane cyane nyine abo ku ruhande rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ko bari bamaze gutsinda ibiro byari ibirori bidasanzwe cyane cyane ko na stade yari yuzuye n'abandi bantu benshi harimo n'abanyarwanda muri abo banyarwanda rero ha- hakaba harimo igice kimwe cyari gishyigikiye kongo ariko igice kinini cyari gishyigikiye kipe ya guinea ariko nyine birangiye ibyishimo bitashye muri kongo kinshasa hari amakuru twabonye yuko hari hari abanyekongo benshi cyane uyu munsi usibye abari basanzwe i kigali ariko uyu munsi hari na bisi cyangwa se za kositeri ngo zigera kuri mirongo itatu zaba zambutse umupaka zitwaye abantu baje kureba umupira ayo makuru wayamenye
Eh, ibyo ni ukuri kandi ngira ngo si bwo bwa mbere bibaye ngira ngo no ku mukino wa kimwe cya kane kirangiza wahuje ikipe y'u rwanda n'ikipe ya kongo nyine ubwo kongo yasezeraga u rwanda nabwo bari baje ari benshi baturutse mu mijyi ituru- eh, mu mijyi inyuranye eh, yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo ndetse na ntara y'amajy- ya kivu y'amajyaruguru ariko kandi si nabo gusa ko na- hari n'abakomoka mu zindi ntara za kongo ndetse n'abaturutse i kinshasa bavuga bati umunsi wacu uragezeho kugira ngo twisubize iki gikombe cya shani uribuka ko ariwe wigeze no kugitwara ubwo cyatangirwaga gukina muri bibiri n'icyenda ubu rero ambiyanse ni yose umujyi wa kigali aba bantu bawufashe amakuru yo yuko abantu baje ari benshi usibye abasanzwe muri kigali ndetse n'abaturutse muri kongo ni benshi cyane kuko stade yari yuzuye eh, wenda umupira watangiye uruzi bataruzura neza muri stade ariko umupira ugiye kurangira abantu bose bakubise wuzura ari nacyo kintu bavuze bati kuri finali ni ibintu byiza kubera ko kongo ifite abafana benshi hari n'abanyarwanda benshi bafite intego yo kure- kuzareba uzatwara igikombe ndetse n'abazungu bazaza gufana ikipe izaba ihanganye na kongo cyane cyane ko hari abagifite akangurambaga ko u rwanda rwatsinzwe na kongo bivuze ko finali kuri iki cyumweru abantu bazaba bafite ubuzima mu bantu bari bitabiriye uyu mupira bari bagiye kuwirebera harimo na perezida paul kagame twe twabikurikiranaga ku mashusho ku- ya televiziyo niko mwebwe mwari muri kuri stade mwabonaga hari igihe mwamubonaga amwenyura mbese yari kuko urabizi yuko kongo yakuyemo u rwanda perezida kagame yari ameze ate
ah, birumvikana perezida w'u rwanda ni umuntu ukunda gupira amaguru ni umuntu ukunda imikino muri rusange yaje rero nk'uwo nta nubwo ari bwo bwa mbere yitabira iyi mikino asanzwe n'ubundi ayitabira hari imikino yabanjirije yagiye yitabira birumvikana ko we nk'umuntu mukuru w'igihugu w'u rwanda yaje nk'umusiporutifu ntabwo navuga ko wenda hari aho yarabogamiye reka ko no ku mukino wa nyuma igihe azaba hari- ashobora kuzaboneka nawo aka- akitabira finale ariko ni umuntu wari waje nk'umuntu usanzwe ukunda imikino ntabwo navuga ko yari yaje wenda ashimishwe ko eh, ikipe runaka yatsinda cyane cyane ko nyine ikipe ye ni u rwanda kandi u rwanda rwavuyemo dusubiye inyuma gato hano no ku mukino nyirizina kongo itsinze bigoranye cyane ndabeshya
Eh, umuntu yavuga ko bitari bi- eh, eh, byari bigoranye birumvikana ibyo uvuga ni ukuri buryo utsindiye ku mapenaliti biba byagoranye ariko abenshi bavuze bati nubwo itsinze bigoranye ariko siko twabikekaga ikipe ya kongo yagaragaje umukino mwiza umukino abantu batanawu- batanatekeragaho cyane cyane ko bari bazi ko gineya izayirushya cyane nk'uko yaruhije nigeria na zambia ariko kongo uko yakinnye byari bigoranye nyine umupira warangiye ari kimwe kuri kimwe nayo yakibanje ku munota w'ijana na rimwe cyatsinzwe na rutahizamu jonathan bolingi hanyuma ariko mu- mu- ifirimbi iri hasi kuvuga habura amasegonda gusa ikipe ya guinea irishyura ibrahima sankoni we w'iki gitego Eh, bahita bajya mu mapenaliti rero kongo yinjiza amapenaliti atanu kuri ane aha rero umuntu ntabwo yahakana ko byari bigoranye ariko rero na kongo yagaragaje ubuhanga bwo ku rwego rwo hejuru ikindi umuntu yayishimira ni uko yaretse umukinnyi wayo ukomeye umukinnyi wazoza ikipe y'u rwanda muri kimwe cya kane kirangiza ngo nta wundi ni eritiye ruvumbu ntawuhari yaravunitse ariko abagerageje kumusimbura bamusimbuye ku buryo nyabwo hanyuma rero ejo ikipe ya nyuma nayo izajya mu mukino wa nyu- wa nyuma izakina na repubulika iharanira demokarasi ya kongo nibwo izamenyekana ejo ni bande bazakina
Eh, ku munsi w'ejo rero ubundi mukino kimwe cya kabiri kirangiza uzabera ku isaha regional nyamirambo guhera saa kumi ikipe ya mari izahangana na cote d'ivoire ni amakipe yombi akomeye ni amakipe yombi afite umukino mwiza wihuta abantu rero nu- biteguye demifinali nziza nk'uko iyi umunsi yari imeze hagati ya mari na cote d'ivoire guhera saa kumi ku munsi w'ejo kuwa kane aho bazakina ku isaha regional ya kigali i nyamirambo jean claude munyandinda ndagushimiye
Eh, murakoze cyane thomas hanyuma rero tubibutse yuko umukino wa nyuma uzaba ku cyumweru naho umukino wo gukinira umwanya wa gatatu uzaba ku wa gatandatu ijwi ry'amerika ako kazi k'indahamya ko mukazi ni ka kandi gategura urubuga rwanyu muhabwa umwanya mugatanga ibitekerezo cyane cyane kuri facebook y'ijwi ry'amerika uyu munsi rero ibitekerezo byanyu byakusanijwe na edi rwema akenshi biragaruka kuri ruriya rupfu rwa imam mugemangango mohamed ubutumwa bw'abatwandikiye reka tubuhere ku bwa rozi wanditse agira ati barashaka kuduteza iriya mitwe y'iterabwoba gusa kandi twari twifitiye amahoro uriya mugabo yari azi ko nibagera iwe basangayo ibimenyetso byose ahitamo gutoroka gusa yagiye adatanze amakuru nicyo kibazo buriya hari na bagenzi be nurudin we yagize ati hari politike yihishe inyuma y'ibi byose kwibasira abasilamu bafungwa no kwicwa nta muntu muzima wabyihanganira nta gitero na kimwe kiraba ku rwanda abasilamu b'i rwanda ni abanyamahoro kuva kera none batangiye kubashotora ngo harimo isis ese kuba umuntu yumva cyangwa agasoma igitabo runaka bihanwa gute n'amategeko uwo muntu akwiye kwicwa kweri ngo yashatse gutoroka mbega ikinyoma cya semuhanuka watoroka gute uri mu mapingo n'imodoka ebyiri za polisi inyuma yawe polisi y'u rwanda yuzuyemo abicanyi benshi kandi rimwe bazabazwa aya maraso yose bakomeje gusesa ibyo ni ibitekerezo bya nurudin nkusi noruberi we yagize ati ye baba we niba ari n'ahandi bari babivuze atari muri leta zunze ubumwe za amerika kuko uko bafunga abantu guantanamo ni agahomamunwa frank we yagize ati ndatangaye cyane mu gihe amerika yirirwa irasa abasivile twe hapfuye umwe hari n'ibimenyetso bihise biba ikibazo frank we yanditse agira ati ariko amerika ninde wayigize polisi y'isi ko ibyabo tumaze kubirambirwa guteza akavuyo ku isi nibyo bashoboye nta kindi Octave nawe yatwandikiye agira ati rwanda nta burage iyo ushaka gufungwa urafungwa habizo nawe yatwandikiye avuga ngo buri gahugu n'umuco wako baradushakaho iki mutuwa juva we yagize ati bafunga abakora ibyaha gusa Clovis nawe yatwandikiye agira ati "Ahahaha, ngaho rero mwiyumvire ibi birava kuri Islamic State nta kindi biva ko naho Gilles we yagize ati bajye bareba ibibareba ntibakivange Ineza Daniela we yagize ati ni hatari Philippe Kasiye we yatwandikiye nawe avuga ngo ntago byashoboka nibafunga ababo u rwanda ntago ari leta zunze ubumwe za amerika ubutumwa bw'abatwandikiye tubusoreze ku bwa bureze wagize ati nta muco wo kwica no kurenganya twatojwe ahubwo bakurikirane neza kuko leta iri kwica abantu ibarenganya gusa ngibyo rero bimwe mu bitekerezo by'abakunzi bacu batwandikiye kuri uyu munsi tubibutse ko mushatse kutugezaho ibitekerezo mwatwandikira ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu ni ukurujyaho maze mugakanda like
uyu murima rusange w'igihugu cy'uburundi barundi dufise akaranga k'igihugu cy'iteka
ukiri inzoga yanjye wanyoye nanjye ukambana ngaho ngaye ndakura ndakura mbeje urazi condi abona icuri niba atakibona ahubwo icyo tutazi nicyo uzovamo Uwe, umuntu anyuze bakanga kuyiriha murabona abo babishe n'imbwa zawe mpeze amafaranga yawe imbwa
zita Eh, mureke ntiwikwegera agasho rero umunyama yose ngo yategwa n'uko mugana n'abategetsi bakomeye
uwe cyose ndayamuhebera kuko abategetsi bakomeye si bo bamutuye kunywera inzoga urazi ingana ziranguye zinzinze mpeze amafaranga yawe utayampereye ubwira iki nanjye mvana ehe nkorako kubona umugabo nkorako akira basi tuyamurihire nzitonda Eh.
muwavubura byose ngo uruhukiye mu gasho ubundi ko ameze n'abandi bama bayamuhebye ameze jewe murabona abo bahora bayamuheba niwe bamutera ubuhimbiri uti ni muhimbiri we abo bategetsi nabo yitwaza jewe ndazi ko ata mutegetsi n'umwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbiri nk'ubu Ubuhimbiri?
umutegetsi nyawe Ahubwo umusatsi.
ntiwurwanya ikibaho gituruka hose Arasaze.
atari hafi icyo apfana n'uwagikoze Abona.
hereza amafaranga yanje urasara
iteka ry'umutware riva ku ngendo yo kubahiriza amategeko atarabye nkunzi twirinde gukingira ikibaba inkozi z'ibibi dushire imbere intwari ibereye ubuntu n'ubutwari bishinga imizi mu gihugu ako ni akamo mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turaba dushoje aya makuru muri make rero repubulika iharanira demokarasi ya kongo niyo ya mbere itsindiye kuzakina umukino wa nyuma w'igikombe cy'afurika cy'umupira w'amaguru cy'abakinira iwabo imbere mu gihugu yatsinze gineya i kigali kuri penaliti kuri stade amahoro ejo mari izakina cote d'ivoire muri ayo makipe yombi rero niho hazagaragara izakina na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku mukino wa nyuma ku cyumweru hanyuma mu rwanda abashinzwe umutekano bamaze guta muri yombi bamwe mu banyamakuru b'ishami ry'ikigo nation media group cyo muri kenya rikorera mu rwanda kugeza ubu turacyashakisha ibyo bafatiwe kandi umwe mu banyamakuru baho yatubwiye yuko hari n'ibikoresho byabo bimwe bafashe maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika mwari kumwe na thomas kamirindi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.